iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda naho mu burundi mudukurikira ku mirongo migufi shoti wave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mwadusanga no ku rubuga rwacu rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu turi no kuri facebook na youtube kuri voa radiyo yacu muri uyu mwanya muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ni umwanya w'ikiganiro muri isanga ku buhanga bw'ibyuma hari enjeniyeri nelson ropes na nadia taha afatanije na jodoni cyubahiro ikaze rero mwese mu kiganiro muri isanga kuri radiyo yanyu muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi inshuti z'ijwi ry'amerika nongere mbaha ikaze kuri radiyo yanyu ubuheruka twaganiriye ku rugomo rukorerwa abagore ni kenshi mwifuje ko tuvuga no ku rugomo rukorerwa abagabo icyifuzo cyanyu rero ni nk'itegeko uyu munsi ndagira ngo abe aribyo twibandaho hari abagabo muzi bakorerwa urugomo mu ngo zabo haba aho muba cyangwa se aho mukora ubu rero mufite umwanya wo kuganira kuri iki kibazo kuko urwo rugomo byanze bikunze murarumenya nubwo abagabo bakunze kuruhishira cyakora amahirwe ni uko ubu hari abatangiye kurwatura ndetse no kurwamaganira kure muduhere nomero zanyu za telefone tuze kubahamagara mutange umusanzu wanyu muri iki kiganiro abamaze kuduha telefone zanyu mwakoze cyane nuko ndagira nti urugomo rukorerwa abagabo twifashishije igisobanuro cya wikipedia urugomo rukorerwa abagabo mu ngo rujyanye n'ibibera mu rugo akarukorerwa n'uwo bashakanye cyangwa se awo babana nk'umugabo n'umugore urwo rugomo ruboneka kwinshi haba mu bijyanye n'imikorere cyangwa se gukomeretsa umubiri cyangwa umutima ubwo mu bwonko ndetse n'ibijyanye n'umutungo w'urugo no mu mibanire n'abandi muri kiganiro tuba turi kumwe n'abahagurukiye kwamagana urwo rugomo uyu munsi turaganira na bwana boniface nduwimana ahagarariye ishyirahamwe ryitwa abagabo mu gahinda homme en détresse mu gifaransa cyangwa se men in distress mu cyongereza ni ishyirahamwe rifite icyicaro muri komine kayanza mu majyaruguru y'u Burundi rimaze umwaka urenga rishinzwe riharanira uburenganzira bw'abagabo no kurwanya ihohoterwa ribakorerwa mu ngo reka rero twakire umutumirwa wacu bwana nduwimana uraho neza urakomeye ikaze ku ijwi rya amerika
murakoze cyane murakoze ndaho ndakomeye yego yego mbashimiye cyane rero kuba muduhaye uyu mwanya mukawuha n'abakunzi b'ijwi rya amerika kugira ngo tuganire kuri iki kibazo hari abatari bake badusabye kuvuga kuri iki kibazo cy'ihohoterwa rikorerwa abagabo mu ngo ngira ngo mbaze nkubaze abagabo koko barahohoterwa nk'uko tubyumva yego cyane abagabo barahohoterwa ariko n'aho benshi batabyumva batanabyemera ariko abagabo barahohoterwa kandi cyane
hanyuma wowe uri mu bantu bazi iki kibazo bagikurikiraniye hafi ndetse wanashinze n'iryo shyirahamwe ry'abagabo mu gahinda icyo gitekerezo cyakujemo gute
muri make ndi umwe mu bagabo bakorewe ihohoterwa barikorerwa mu rugo nyuma nza kubona hari n'abandi benshi bagiye barakorerwa ihohoterwa mu rugo ngiye gukurikirana neza nkaraba mu kibano nkumviriza hirya no hino abama bishwe abama baturiwe n'amazi ashushe Eh, nkagenda gusoma ngasesangura mu maraporo amwe n'amwe ngasanga turaronka bamwe ngo barishwe ariko ntitubone ubutungane kuri bo nkabona nyene aha na hariya abagabo bagenda baromoka bagahunga ingo ngasanga abagabo benshi bitigiri binini tugenda turabona byiyahura ngasanga ugiye kuraba hari abagabo benshi bata ingo ukabasanga bagiye guharika hari abandi usanga mu kabare batonda mu kabare kuva ku mugoroba gushika burinde buca ngiye gukora amatohoza kuri ibyo byose nca nsanga benshi n'abo mu ngo biba biriko bitagenda neza hanyuma eh, ngerageza rero kwegera bamwe n'abandi kugira menye mbega n'ibiki bitagenda neza nza gusanga abagabo benshi baragize ikibazo mu rugo ntibakigira uburenganzira na bumwe mu rugo ari nabyo bituma abagabo usanga rimwe na rimwe bariko baranagwa no mu cyaha cyo kwihanira iyo bitameze neza aho rero nahavuye ncangira icyiyumviro ataya mabi ntitworeka ngo abandanye uku ntitworeka ngo abandanye yiyongera ahubwo birakenewe yuko tujya hamwe tukubahuka tugaserura aya mabi tukayashyira ahabona kugira ngo abantu bose bamenye ko aya mabi ariho kugira ngo abantu bose batinyuke guserura aya mabi turabe yuko byogeraho abagabo nabo bagira inzego bitura bagira amashyirahamwe bitura akabafasha gushikira mu nzego z'ubutungane cyangwa mu nzego z'intwaro kugira ngo bubahuke nabo barenganurwe niho niyumvira rero birakwiye ko uyu mugambi ndawushyira ahabona ndarondera abantu ndabasigurira umugambi ukuntu umeze ndabereka uburorero abagabo benshi ndabereka mbere n'abari bakomerekejwe muri icyo gihe nari mu mugambi wo gushinga ishyirahamwe none se nanduruka rero ndabaha icyiyumviro turashinga ishyirahamwe none um, boniface mu kinyarwanda baca umugani ngo amarira y'umugabo atemba ajya mu nda ndumva no mu kirundi bishobora kuba ari kimwe Ah, u- Yego.
ubwo byarakoroheye kugira ngo ubwire abagabo uti nyabona mureke tuvuge ku kibazo dufite hari abarimo gukora hari ingero waduhaye hari byinshi wari umaze kutubwira mu biri bimwe bakorerwaga byarakoroheye kugira ngo basobanurire ko bashobora kwishyira hamwe hanyuma bakavuga niko bari ku mutima
Eh, ntabwo byoroshye ntabwo byoroshye biragoye cyane n'ubu benshi eh, bumvise hari umugabo ariko arahaguruka akavuga ibyamushyikiye hariho bamwe bamwe batarabona neza yuko ari mu mvo y'ukugira akire cyangwa yerekana amabi abenshi rero baracyatsimbaraye ku mugani uvuga ngo amarira y'umugabo atemba ajya mu nda ariko mu gihe abantu bose bobandanya bakaguma kuri wa mugani uvuga ngo amarira y'umugabo atemba ajya mu nda ni ba bandi eh, ibibi babibakorera bakabyibikamwo buri gihe bakabandanya bakabyibikamwo inzigo n'urwanko bikagwira mu, mu rugo hanyuma bikazoza kubyara ikibi kinini cyane ariho uca usanga umugabo kubera atahishutse ngo avugane n'umukenyezi cyanke umugabo kubera yakorewe amabi ntagire urwego na rumwe yitura agahita yica umugore cyangwa agahita umugabo we nyine yiyahura ati ndarambiwe no kuba muri ibi bintu cyangwa umugabo ni hahandi ubona atekeye agasashe k'impuzu akomoka akazoza kugwa iyo ni ukuvuga yuko abenshi baracyatinya guserura ayo mabi bitwaje umwibutsa w'ikirundi n'imigenzo y'ikirundi
Eh, nubwo mwabasaba iki rero muri aka kanya mwumva n'abantu benshi bari hirya no hino abo bagabo bagitinya bacyumva ko bagomba kugendera kuri uwo muco cyangwa se eh, bashingiye no kuri uwo mugani wa, wa kirundi na kinyarwanda mwababwira iki- iki muri aka kanya
muri aka kanya ndonsa aka karyo nagomba mpamagara abagabo bagitinya kwerekana ko bahohotewe nyabuna ntibave mu gacerere niba ubohotewe ntubivuge bigukwegera mu kindi cyaha cyo kwihanira ugaca witwa umunyamakosa kandi wari mukuri ahubwo nibubahuke baseruke bashyire ijwi hejuru dufadikanye dusabe ko haba amategeko yorenganura abagabo nibaguma bahoze abagabo bose bagahohoterwa bagahora ntabwo abajejwe intwaro cyangwa se leta cyangwa abanyamategeko ntibazigera bamenya ko iryo hohoterwa rigeze ku murindi ukomeye bazohora bazi ngo guhohoterwa ngo bivugwa ku bakenyezi bibagira uburenganzira bwabo maze baze basange benshi barasambuye ingo bakazita baze basange benshi bariyahuye ku mvo z'uko batigeze bashyira ibibazo byabo ahabona nobubahura ndababwira ko kwemera yuko wahohotewe ntibimaramaje ahubwo ikimaramaje ni uko abantu baza kugushengerera wishe umuntu ni uko abantu baza kugushengerera wiyahuye ni uko abantu baza bumva warataye urugo waragiye ibyo nibyo bimaramaje gusumba ko umugabo yubahuka akavuga ati mu rugo nahohotewe ndasabye ubufasha ndasabye abandenganura ndagushimiye boniface nduwimana reka twakire na jeremy nawe agira icyo avuga kuri iki kibazo cy'ihohoterwa rikorerwa abagabo jeremy turi kumwe
turi kumwe ye ikaze ku ijwi rya amerika
murakoze ye iki kibazo cy'ihohotera rikorerwa abagabo bamwe barabyemera abandi ntibabyemera kavuga nta mugore wahohotera umugabo abandi ngo baba babikwiye hari igihe baba bahemukiye abagore wowe ikibazo cy'ihohotera ukibona gute uri umwe mu bantu babikurikire hafi babizi nawe waba warahohotewe wagira icyo utubwira
murakoze cyane njyewe ndi umuntu umwe mu bantu bahohotewe kandi bikabije yego kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu narahavuye narahohotewe birarenze urugero ndahava ndata urugo ndomoka yego naho nataye urugo ndomoka aho nagiye hose nta mahoro nigeze ndonka kuko maze gusohoka nkata urugo nkagenda mbonye naremerewe ni ukuvuga mu majambo make narituye imiryango biranka biranka rimwe kabiri gatatu kane gatanu bahanura biranka ndahava ndaca urugo ndagenda ntikigeze binyorohera na gato gushika uyu munsi hari muri bibiri na cumi na gatanu n'uyu munsi sinzasubira mu rugo
ntabwo urasubira mu rugo sinzasubira mu rugo
ubwo uba kure kungana iki y'urugo rwawe ndumva hashobora kuba hari ibibazo mu mibereho yawe wasize abana cyangwa wari ufite umugore gusa
jewe nari mfite umugore n'abana babiri mugabo kenshi bimaze kumbaho kenshi nkabona ko nashobora kubura ubuzima bw'iwanjye mwataye urugo ndagenda ndomoka kubera mbona ko umugore bitagishoboka imiryango yarahanuye biranka ndetse ndabona ko naremerewe bikabije
bivuze ko ubwo utabashobora kubona abana bawe kuva muri bibiri na cumi na gatanu cyangwa hari uburyo ni ukuvuga kuva muri bibiri na gatanu maze guta urugo mvuga ko nataye urugo byananiye abantu benshi bumva umenga ndi ikicucu bumva umenga ndi umuntu ntashoboye kubaka mugabo ukuntu byagiye biragenda twebwe umuryango umaze kuzura uraduhanura rimwe kabiri ni ukuvuga mbuze umuryango baba ari ba mwana ab'iwabo w'umugore n'ab'iwabo w'umugabo barabonana bakaganira mugabo umugore akanana aho bigiriye panka rwose none havuye ndacurwa ndomoka ndabona yuko bitagikunda maze kunyagwa ibyanjye byose mbere ndanahava nditura sentare
hari icyo byari byakugezaho ubu sentare yaragufashije ni sentare yaragufashije ku buryo hari icyo hari icyo byaba byaratanze
kubera twebwe abagabo ni ukuvuga akamu kacu ntibigera bakumva na buke buke yego akamu kacu ntibigera kumva na buke buke ko jewe nahavuye nituye sentare muri bibiri na cumi na gatanu mugabo nameze nk'utunganirizwa mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi
ugumye hafi ubwo turaza gukomeza tuganire mu kanya yenda hari umwe mu bakunzi b'ijwi rya mbere wakwifuza kugira icyo akubaza reka twakire jean claude
murakoze Eh, wiri- jean claude wiriwe neza urahagana hehe
mwiriwe mwiriwe yego
nk'uko bisanzwe ni wa mukunzi wanyu ngo bakajean claude ni mu ntara y'iburasirazuba mu karere ka ngoma yego yego mu gihugu cy'u rwanda ni mu murenge wa gashanda mu kagari ka kerwa by'umwihariko umukunzi w'ikiganiro muri isanga ku ijwi rya amerika yego Eh, umusanzu wawe rero
umusanzu wanjye rero reka mbanze mbashimire kuri iki kiganiro mwateguriye ku ruhare rw'abagabo ese abagabo koko nimba bahohoterwa muri rusange rero by'umwihariko mbanze mbashimire kuri iyi ngingo mwaduteguriye n'iyi ngingo y'ingirakamaro cyane cyane nkatwe b'igitsina gabo yego nyarutsa urabyemera se ko bahohoterwa
No?
nturabyemera ko bahohoterwa urabivugaho iki
nibyo nashatse kugarukaho buriya ikintu cya mbere mbona igihugu cy'u rwanda cyabashije gukora habashije kugira ngo babo- bashake bakore bafate inshuti z'umuryango icyo nashatse kuvuga inshuti z'umuryango ni imwe muri komite iba igize gukurikirana amakimbirane yo mu ngo igizwe n'umugore n'umugabo muri buri mudugudu utuye mu gihugu cy'u rwanda ubwo noneho icyo nashatse kwerekana inshuti- mbere y'uko inshuti z'umuryango zitari zihari ihohoterwa ryabagaho ugasanga abagabo barahohoterwa ariko aho nk'ubu mwanya mba ndi hano hasi mu baturage muri uyu murenge wa gashanda aho inshuti z'umuryango zaziye leta y'u rwanda ikabitekerezaho kugira ngo zishyire mu midugudu hari icyo mbona ihohoterwa rimaze kugenda rigabanyuka ntabwo ryagabanutse ijana ku ijana ariko ntabwo uko byari bimeze inshuti z'umuryango zishinzwe guhuza umugabo n'umugore igihe bagize amakimbirane bakumva ibibazo byabo bakabunga bakongera bagasubirana ugasanga rero ari ikintu cyiza amaze gushima by'umwihariko leta y'u rwanda yatekereje kugira ngo itegure inshuti z'umuryango zikurikirana ingo umunsi ku munsi mu makimbirane zagize ni igitekerezo hanyuma rero cyiza mwagarutse ngo abagabo barahohoterwa yego abagabo guhohoterwa ntabwo byabura ntabwo byabura rwose buriya abagabo nabo barahohoterwa kenshi na kenshi urugero rwa hafi Mm.
hari umugabo w'inshuti yanjye nzi wataye urugo rwe ubwo yarutaye mu rwego rwo kugira ngo atange umutekano iwe kuko yabonaga ko kubana n'umudamu we yazamuviramo ingaruka ugasanga aramuhohoteye arafungwa ariko mu rwego rwo kugira ngo acunge umutekano we yara- yararutaye urugo ruba rwonyine umugore ntasigara mu rugo iwe amuha amahoro nawe akomeza kubaho neza ariko mu- mu- ubwo nababwiye ko inshuti z'umuryango akenshi na kenshi iyo izo ngo inshuti Ye- z'umuryango iyo zimenye ko urugo rurimo amakimbirane zihita zihagera mbere kugira ngo zihuze ba bavandimwe babashe kubana neza mu mahoro ubwo yego rero hagati aho ngaho ihohoterwa kw'abagabo ku- si si ijana ku ijana kurahari turahari ariko leta y'u rwanda igenda ibiteke- ibatekerezaho imiryango imwe n'imwe ikagenda iyihuza inshuti z'imiryango ziri mu midugudu itandukanye igize igihugu cy'u rwanda noneho zikajya igenda isura ya miryango kugira ngo irebe ko koko amakimbirane arimo ibashe Yego.
kubunga bareke gutana kugira ngo n'umuryango ubwabo bafite n'abana babo babashe kuzakura neza bafite uburere bwiza Mhm. Ye, kugira ngo tubashe guha ijambo n'abandi yego yego jean claude urakoze kugira ngo duhe ijambo n'abandi ndumva twahinira aho ngaho keretse niba hari akantu gatoya gusa wakongeraho hari iki gitekerezo leta y'u rwanda yagize yishyiraho inshuti z'umuryango nagira ngo numve niba hari akandi hari ikindi wumva u- cyarushaho gufasha kugira ngo ayo makimbirane ave mu miryango jean claude banza tu- Jean- jean claude banza tu- Ni- yego nangize ngo telefoni yawe yacitse ikindi numvaga nashaka kongeraho natangiye nshima ariko ngera naho mvuga ko bitaraba ijana ku ijana ariko leta y'u rwanda ni leta idukunda itureberera uru rugo rurimo amahoro niryo terambere ry'igihugu niryo terambere ry'umuryango ku bana bari muri urwo rugo nabo bakura neza gusa wenda hari akantu mbona ku bagabo bamwe na bamwe bahohoterwa ntibabivuge ahubwo bagakwiye kujya babivuga kugira ngo bakurikiranwe hanyuma babashe guhabwa agaciro nabo mu ngo zabo murakoze cyane rwose ye urakoze jean claude ye reka noneho nongere ngarukeho ah, bwana nduwimana Eh, twavuze ku ihohotera rikorerwa abagabo M- muri makeya us- iyo usubije amaso inyuma hari ibyo watubwiye ariko urebye muri rusange abagabo bakugara- babagaragarije irihe hohoterwa tuvuge nka benshi mu bo mufite m- muri iryo shyirahamwe ryanyu bahohotewe mu buhe buryo
murakoze abagabo bahohoterwa mu buryo bwinshi ariko amahohoterwa bagenda barakorerwa iyo turi ko turumviriza iyo turi ko turegeranya ubwoko bw'amahohoterwa tuyasanga mu migwi ine mikuru mikuru ariko muri iyo migwi ine mikuru mikuru harimwo utundi tugwi duto duto tugenda dukomoka ku mugwi umwe umwe w'ihohoterwa bigatuma umuntu agera ku rwego rwo kutavuga icyamubayeko nagomba ndababwire imigwi mikuru mikuru y'amahohoterwa dukunda kubona yego umugwi wa mbere ni ihohoterwa rifatiye ku gukomeretswa ku gutemagurwa ugasanga umuntu ku rukoba bamutemaguye bamugize ibikomere icyo bita violence fizike ihohoterwa rya kabiri ni ihohoterwa rifatiye ku butunzi ugasanga umugabo senaka mu rugo ntakigira uburenganzira bwo kugira ikintu na kimwe agira ko ububasha mu bijyanye n'amatungo cyangwa ugasanga umugore afata imyimbu y'urugo akagenda akayigurisha hanyuma agaca agenda mu kabare akayanywera akayaheza iyo cyangwa ugasanga umugore arasahura amatungo y'urugo akagenda kuyahonga abandi bagabo biwe babahabara ugasanga yaranaharitse umugabo mbere mu mpisho afise abandi bantu ayora amatungo y'urugo ajyana bitaba n'ibyo ugasanga umugore yarabikije amatungo mu mihana kwa barundi umugabo wiwe atabizi agasahura amatungo y'urugo ayabitse iyo yitegurira ko umunsi uri izina azojya kwibana akaba muri ayo matungo yaramaze gukenesha umugabo iryo ni ihohoterwa rya kabiri ariyo violence economique hari ihohoterwa rigira gatatu ryo gutuntuzwa ukamubona umuntu w'umugabo aratashe mu rugo ariko yashika mu rugo akabura uwo bayaga akabura uwo baganira yashika bakamutuka yashika ugasanga nta burenganzira bwo kugira ikintu akora ko ugasanga akinjira mu rugo rwiwe bariko baramutuntuza iyo niyo bita violence sikorogike hakaba rero n'ihohoterwa rya kane ari ryo ihohoterwa rifatiye ku gitsina ribera mu buriri iryo hohoterwa naryo ribera mu buriri ni hamwe umugabo ataba agifite uburenganzira bwo gukora imibonano mpuzabitsina n'uwo bubakanye ku buryo ubwo ari bwo bwose ugasanga umugore yaramaze guharika umugabo yifitiye abandi bagabo iyo hanze aragenda bagakora imibonano mpuzabitsina akabihimba yagera mu rugo akabwira umugabo ko nta bubasha na bumwe amufise ko bujyanye n'imibonano mpuzabitsina mbere muri ankete twakoze twaraganiriye n'abantu bo mu misozi baratubwira ati twebwe twarumiwe ati ubu umugore asigaye byitwa ko yasonesheje ikabutura ry'ibati bisigura neza yuko yasonesheje ikabutura atacorimena kugira ngo ashikire umugore maze bakore ibijyanye n'iby'imibonano mpuzabitsina mu rugo iyo nayo ni icyo bita violence sexuelle iyo niyo mine mikuru mikuru igize ihohoterwa rifatiye ku gitsina mu ngo yego iyo kabutura akayambara ari uko ageze mu rugo yajya hanze akayikuramo ego ayambara ari uko ageze mu rugo kugira umugabo ntagire uburenganzira bwo kugira icyo yokora kuri we ibibazo birakomeye ibibazo birakomeye reka turebe niba hari umuti waboneka dukomeze tubiganireho
igira hirya ariko mata inyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo nzewe ndi uw'ibihugu Eh, yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo ariko abirasi bimuhumuruka mwana shofe wenda ndabona shaka uri iwacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye Mie kwetu ni bugo.
reka da Ndiyo ngo bugo.
wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yabababababa twigende kombo tagisi yaje tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolence ya Raya.
twakire hermes
iyi wiriwe neza eh, amahoro cyane ye uri hehe ufite ikibazo wifuza kubaza cyangwa se n'igitekerezo Eh, byari byanangoye gato kugira ngo nshobore ku- kubumviriza neza ye noneho uratwumva ikijyanye hari ukuntu ikijyanye ariko ritarijwangarara gato ariko ubu ndumva ni sawa okay
Eh, ariko Hermes nsanze ndi eh, umuhuzabikorwa umugambi wo kurwanya amabi afatira igitsina akorerwa abakenyezi n'abana mu ishyirahamwe afisi Mhm.
risanzwe rikorera ngaha mu burundi yego Eh, ikibazo rero nk'uko tumaze kukibona eh, nibyo biramaze kugaragara yuko abagabo bahura n'amabi afatiye ku gitsina nk'uko n'abakenyezi nabo nyene babi- babibamwo Eh, hama icyo nagomba gusa kuna- kunamera nk'uwo kongera ko uko nk'iyo bishitse ko hariho aho twabi umuco bw'akarusho yari dushikirije yuko habaye mu- mu- mu- mu- mu- mu maka twagiye turakira harabayemo umuhungu yari yafashwe ku ngufu n'umu- n'umukoresha wiwe hama bageze gupima bivanye n'uko amainstitution yose ariho eh, am- afasha muri ibijyanye no kurwanya amabi afatira igitsina nisanze iyo umugabo yafashwe ku ngufu nti- ntibiba byoroshe hageze gutanga politize medikale ntabwo byakunze ko umuganga ashobora kwemeza yuko umugabo yafashwe ku ngufu uwo mu- uwo musore yari yafashwe ku ngufu hama iyo urwo rupapuro rutabonetse kandi bituma umuntu atagira ijambo riboneka ry'agaciro mu butungane ni uwo bimwe mu ntambwe twabonye zidasanzwe eh, turi nk'abako- nk'abakorera muri mu mugabane wo kurwanya amabi afatiye ku gitsina ko abagabo rimwe na rimwe bivanye n'uko amategeko asanzwe ariho amashyirahamwe asanzwe agwiriye ariko arakora eh, asanzwe akorera ku bijyanye no gushyigikira abakenyezi imbere ndetse no kurwanya amabi afatiye ku gitsina akorera afasha abakenyezi yego bigatuma abagabo nabo bataronka apfuye bataronka bataronka Ababashyigikira.
mbere Yego.
ndetse no mu mategeko amwe amwe nk'ubu nk'ibi bijyanye n'ibyo butungane ugasanga ntibyakunze yuko eh, uwo muntu ba- ba- bagira icyo bisunze kugira ngo bamutunganirize Mhm.
Eh, hama ikindi gusa norenza ko ni uko eh, urugamba rwo kurwanya amabi afatira igitsina ni urugamba rutagomba kuba urugamba rusanzwe ni urugamba rwatereza gusaba umwanzuro w'amareta nk'uko niyo ngaha mu gihugu cy'u Burundi yabigerageje mugabo ni urugamba rusabwa yuko abantu bose bumva ko bafite icyo boterera kuko bisa- ni- ni- ni- ni- ni- ni ibibazo bifatiye ku myi- ku- ku myitwarire ku mibereho y'abantu uravye rero dimansiyo
Uburemere.
bisaba yuko abantu bose bashobora kugira icyo baterereye yego urakoze cyane rero nk'uko eh, na- na- kugira ngo nteraheze Mm.
abagabo nabone kugira bahohoterwe akenshi eh, umukenyezi birashobora kuba byacitse ikaba inkurikizi y'ibyo nawe yabayemo nk'ubu no kuvuga yuko umugabo akamukorera ikintu kikamubabaza ku mutima bivanye yuko rero abantu benshi batajya baritura babavuzi bo ku mutima abo twita abapsikologe agaca kigumana ku mutima agaca icyo kintu kigaca kimuhindura yari umuntu mwiza ubwa mbere aca usanga yarahindutse ni ukuvuga ibi jewe nabifata yuko akenshi abakenyezi bishobora gushika ikaba- bakabikora nk'inkurikizi ama- y'amabi nabo bashobora kuba barabayemo kiwati bakiri abana mu miryango bakuriyemwo canke ba- bubaka abanye- abikungu, canke bamaze kubakana n'abo nyene abo- abo baba bubakanye ni ukubaba impande zose tukarondera gutorera inyishu twisunze i- imvo z'aho ibyo bintu biva eh, yego bituma uti uko uko mu rusyo akoma n'ingasire niko mu kinyarwanda babivuga ndagushimiye cyane rwose Hermes ubwo ahubwo n'ubyifuza cyangwa se wumva ufite akanya nawe twazagutumira mu kiganiro cyihariye kuri ibyo bijyanye ne- n'ubwo burenganzira bwa- bw'abana uharanira
murakoze Ye, urakoze cyane reka twakire obed obed ego wiriwe neza ego ni amahoro n'amahoro urahagana he
Eh, ndi bujumbura yego Eh, ikibazo cyangwa igitekerezo
Nda- ndashimye cyane ko mu bisanzwe eh, eh, ibijyanye n'ingo n'imiryango ni kimwe mu ntango y'igihugu Hello?
yego turakumva komeza Eh, ego rero iyo ingo n'imiryango zifashe neza n'igihugu kirahungabana Eh, rero nkafata yuko mu bisanzwe in- intango y'amabi menshi abera mu ngo ari ubwa mbere uko abantu babayeho eh, ubumenyi bafite ndetse n'amarangamutima ashobora gufasha gute abantu babaho Eh, dufatiye uno munsi mu ngo nyinshi bivanye ni- n'ibivugwa cyane eh, haritabwaho cyane cyane ibijyanye n'agateka k'abakenyezi Eh, ariko ikiremwamuntu cyose cyari gifite kugira agateka kaco ni ukuvuga badacaguye umukenyezi canke umugabo ndetse n'abana Eh, iyo agateka k'umukenyezi kigahungabanye n'agateka k'abana karahungabana ni ukuvuga baba abana b'aba- b'abahungu ntibagira akararo keza ndetse n'abana b'abakobwa ntibaba bakironsa akare- akararo keza bituma mu ngo zabo bazokubaka muri kazoza eh, bataronka aho bahera kugira ngo bamenye gute bokubaka urugo rwiza
yego Eh, rero mu bisanzwe ni uko haba habayeho kuvugwa mu murongo umwe ariko tutabi- tutagiye ku ruhande hariho ingo abagabo benshi eh, batorohewe kuzibamwo ibyo tubiranzwe mu kibano ushobora kubona nyine ko ibyo bintu bibaho ariko ntibihabwa ikibanza gikwiye ngo bivugwe ndetse birondererwe n'umuti
yego Ni- Eh, ibyo rero eh, si abagabo bose bahohotera aba- abagore babo hari n'abagore bahohotera abagabo Ni- nibyo bivanye tuvuga uyu munsi.
n'imyifato eh, bivanye n'uko nabo barezwe ugasanga eh, kumenya igikwiriye mu rugo biragorana kuko kenshi mu rugo iyo abantu bamaze kubana bimwe twita urukundo biraheza bikagabanuka umwe wese akaraba agasubirana imico canke inyungu aharanira
yego Eh, umuti rero wari ukwiye ni uko amategeko atomora adaciye ku ruhande eh, yaba ufise inguvu canke udafise inguvu eh, hakabaho urutonde cyane cyane mu bikunda gutuma eh, mu ngo nyinshi habaho eh, gusinzikarizana umwe wese agateka kiwe eh, ni ibijyanye n'umutungo bijyanye n'amabanga yabubatse ndetse n'ibindi bitandukanye Mhm.
ibyo rero bituma iyo bitatunganijwe neza mu kibano umwe wese akamenya ati jyewe nkwiye kubaho ndiki mu rugo bituma kaza ku rugo kaba gashyizwe mu mayira abiri nta n'umwe aba azi ati mbega ejo bizogenda gutya
yego ni ni ikibazo Eh, inama inama utanze ni ni- ni inama nziza yego muri makeya Umuti wo- inama yanje ni uko habaho inyigisho umwe wese akamenya ikibereye uko yari akwiye kwifata kugira ngo izo nyigisho zibahimirize ko iyo umwe wese abonye ko hari ikitamunogeye ashobora kumenya aho yitura canke inama asaba abandi kuko hari ubumenyi buba butandukanye izo nama zikaba zishobora kumufasha ngo ejo amenye igikwiriye asiriwe arakora ibara mu rugo canke ngo aheranwe n'agahinda bakamenya ibikwiriye bishobotse ingo zimwe na zimwe eh, ziboneka ko zitaki- zitagifise umushinge zihaga- zisingiyeko bagashobora gutandukanya abantu batiriwe baragumisha hamwe ngo amabara arinda aragwa abandi baba abasazi kubera ko baheranwe n'agahinda Ni kubatandukanya cyangwa se no gu- Eh, ku- gusama am- ku- kubafasha kwisama amazi atararenga inkombe nabyo bashobora ku- Eh, kubikumira ibyo rero eh, ibyo ni byo byiza byari bikwiye kubaho ariko mu kibano cy'uno munsi usanga umwe wese ari nyamwigendaho hari igihe biba bitaronse akaryo cyangwa ngo abantu baronke umwanya wo kuba ba- hafi rero ibyo byari bikwiye kubaho mu nzego z'amategeko umwe wese akamenya ati iyo bigeze hano twari dukwiye gufata iyihe n- ntambwe kugira ngo babisane big- bigishoboka iyo byarengeranye naho bigashoboka ko batandukanywa kugira ngo babarengere ubwanje umwe wese ashobore kuguma yiyumva nk'aho ari umuntu yego obede rwose ndagushimiye cyane kuri iyo nkunga yawe muri iki kiganiro murakoze cyane Eh, twakire na siriro siriro uranyumva uraho neza muraho uraho neza ejeni uraho urahagana hehe
ndi mu rwanda yego mu karere ka kayonza Mhm. ikibazo cyangwa se igitekerezo kuri iki iki kibazo kijyanye n'ihohoterwa ry'abagabo mu ngo ikibazo cy'ihohoterwa ry'abagabo mbanze- ngenda banza nshimire aba batumirwa mwatuzaniye ari uwo- ari uwo nguwo wa- wavuze mbere ari n'uwo nguwo wahohotewe a- agata urugo nabo ndagira ngo wenda ngire icyo mbivugaho byose ndashaka kubivugaho yego
abagabo turahohoterwa nanjye ndiwe Mhm.
uretse wenda ko bitarambaho ariko bagenzi banjye bo bibabaho
Mhm.
mbere na mbere ihohoterwa rya mbere ni iri ngiri numva ngo habaho umunsi mpuzamahanga wahariwe aba- aba- abari n'abategarugori iminsi mpuzamahanga i- iyo ku bintu binyuranye ariko sinumva umunsi mpuzamahanga wo ku- u- w'abagabo ntawo ndumva rwose naryo ni ihohoterwa Mm-mm.
sinumva impamvu uwo munsi utabaho ku bagabo ikindi kijya- ku bijyanye n'ubukungu umugabo n'umugore mu rwanda basezerana ivangamutungo Mm.
sibyo Mhm.
umugore im- aba afite imitungo iwabo hari ibintu byinshi afiteyo U- noneho akaza wowe mugabo akagusanga muri uko kugusanga asanga ufite amasambu ufite amatungo ufite ibintu binyuranye bya bindi by'iwabo hari abatabizana akabigumisha iwabo yarangiza akaza bya bindi byawe agusanganye icyo muri make byitwa yuko mwavanze umubiri ariko ibindi bindi ugasanga imitungo yindi yagusanganye niyo iri kubarwa ikintu cye a- cy'iwabo ukaba uta- utangura ngo wagurishije irya tungo wasize iwanyu ngo bizashoboke ngo ni iryanjye nyamara iryo tungo yagusanganye aho ngaho ukaba utavuga uti reka iri tungo mbe narigurisha ikindi ni guhohoterwa eh, ku bijyanye eh, n- n'agahimano ugasanga umugore araguhimye habaho ikibazo mu rugo ariko ntabwo ashaka kwicara ngo mube mwakiganiraho mube mwakigiranamo inama nk'umugabo n'umugore ikindi kijyanye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina ni nk'ibyo uwo nguwo yari arimo aravuga ugasanga nk'umugabo eh, a- a- ari- ara- arabuzwa uburenganzira bwo mu buriri Eh, wenda nk'umugore akaba yajya gu- gu- gu- yajya nko mu kabari akaba yagusiga aho ngaho ya- u- yaza wavuga ngo ndahita njya kuri ribu ngo ndavuga ko wankubise ariko we yaba anagukubise igihe bi- bi- nta kimenyetso kigaragara nta n'undi muntu wabibonye ugaceceka rimwe na rimwe ukanga kubivuga n'iyo byaba byanabaye ukanga kwiha rubanda ngo hato bataguseka ngo nakubiswe n'umugore hato bataguseka ngo i- i- n'ibindi bindi bigiye binyuranye Mm. Yego.
icyo mbona rero gikwiye kuba cyabaho ni uko abagabo twakwirekura tuka- tukabasha kwatura tukavuga ikibazo cyacu nk'uko ngu- nk'uko mugenzi wanjye jean claude yabivuze Eh, wunze no mu rya Rwanda bonifasi hari- nduwimana mutumirwa Eh, Mm.
eh, ndagaruka no ku gitekerezo iriya jean claude ngoboka yavuze Ye, ariko kijyanye nyarutse.
n'inshuti z'umuryango Eh, wi- wihine amagambo kugira ngo twakire n'abandi barategereje ari benshi yego kiriya kintu cy'inshuti z'umuryango cyazi igihe cyari gikenewe ariko nacyo ntabwo kibikemura ijana ku ijana kuko hari igihe izo nshuti z'umuryango ziza we wavuga ikibazo cyawe umugore akimana amakuru ese igihe umugore yimanye amakuru biragenda bite nuko nk'uko byari bimeze inama natanga ni uko abagabo bagomba kwirekura kandi n'igihugu kikabatekerezaho by'ukuri bidaciye mu bundi buryo bakumva nabo kuko nabo ni abantu barahohoterwa nk'uko uwo muvandimwe mwatumiye nawe yahohotewe guta urugo ntabwo ari ibintu byoroshye umuntu afata umwanzuro wo guta urugo kubera ko byamuyobeye burya aho kugira ngo ukubite umugore aho kugira ngo wice umugore aho kugira ngo uhore ubana n'umuntu bitameze neza kuko ingo nyinshi ziricana usanga umugabo yisha umugore umugore yisha umugabo bitewe n'ubwumvikane buke icyaruta ni uko ugomba kuba wagenda ukajya hariya niba ari ubufasha ushobora kuba watanga ukaba wazajya ubwohereza mu rugo kugira ngo niba ufite abana bagire uko babaho naho ubundi ni ibintu biba bitoroshye murakoze cyane urakoze cyane siriro mwese muratanga ibitekerezo byiza reka abatumirwa bacu bakomeze bihangane gatoya reka mbaza nakire undi mukunzi b'ijwi rya amerika alex nawe nagira ngo uhe ijambo ego murakoze cyane ijwi rya amerika ngewe urihe wowe
ni kigali mu rwanda
inama cyangwa igitekerezo muhe n'amagambo
igitekerezo cya mbere nashakaga gutanga ni uku ni uburyo abagabo bakirwa iyo bagiye gutanga ikibazo cyabo bagize bahohotewe urabona iyo uhohotewe ukajya gutanga ikibazo cyawe hari uburyo batagufata nk'uburyo nk'uko umugore agiye yo kubera wenda amategeko baba barashizeho uravuga ko umuntu agiye kurega ko yahohotewe bamwakira mu buryo butandukanye
urabona iyo ugiye uri umugabo ukajya kuvuga ko wahohotewe no kuko bakwakira ntabwo ariko umugore iyo yagiye ariko bamwakira hari uburyo umugore yagiye nyine bamufata bitandukanye nk'uko umugabo bamufata urashaka kuvuga uhohotewe n'umugore wa mugabo wahohotewe agira icyikango cyo kujya gutanga ikirego cyo gituma abagabo bageze uko kujya kuko mfasha gusobanukirwa gatoya ni umugabo wahohotewe n'umugore cyangwa umugabo wahohotewe mu buryo ubwo ari bwo bwose niyo yabahohotewe n'undi mugabo yaba yakirwa mu buryo butandukanye n'uko umugore yakirwa iyo agiye gutanga ikirego
ni ukuvuga ngo umugabo wahohotewe n'undi mugabo uburyo yakirwa n'uwahohotewe n'umugore biba bitandukanye iyo wahohotewe n'umugore kugenda ukavuga ngo umugore ngo twajyana iki kibazo hari uburyo wenda guhita bagufata ahubwo nk'aho ari wowe wateza ikibazo ntabwo noneho bagomba kurenganurwa rero abagabo niyo mpamvu nyine ubona ibibazo bibarenga ugasanga umugabo yataye urugo nk'uko wabivugaga cyangwa se yafashe umwanzuro wo kwiyahura cyangwa se wo kwihanira icyifuzo rero cyanjye twari gusaba nk'inzego za leta zishinzwe kwakira ibyo bibazo kuba nabwo nazo ubwazo zagakwiye gusobanukirwa n'uburyo zigomba kwakiramo ibyo bibazo zikamenya ko niba ari itegeko rihana ihohotera ko bagomba kwakira umuntu kimwe n'undi noneho bakagira gutya bakabakira kimwe nyine itegeko rikabagonga bose kugira ngo nawe mugabo nawe ntagihe nahohoterwa aziyakire aziyumve mu buryo gutanga ikibazo cye bakacyumva
atakiriwe neza ndumva nabyo bishobora kumusubiza muri bya bindi twavugaga byo kuvuga ngo atemba amarira y'umugabo atemba ajya mu nda akanga kwishyira hanze
niyo handi nyine usanga abagabo bubu abenshi usanga barataye ingo zabo bakaba baragiye bakigira kwikodeshereza ikindi kintu cyo kubamo kugira ngo birwaneho atari ko babyishima ubwo ko nta yandi mahitamo bafite
aho naho twasanze ko hari umuvandimwe wari umaze kuvuga ko nabyo bigira ingaruka iyo imiryango itatanye gutyo turaza kubigarukaho mu kanya ndumva urakoze cyane kuri iki gitekerezo cyawe keretse niba hari ikindi washaka kongeraho mbere y'uko nakira rambere urakoze cyane rwose
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
jeremy wumvise bamwe mu bakunzi b'ijwi rya amerika hari uwavuze ati guhohotera umugabo hari igihe biba nko kwihimura jeremy uranyumva reka ngaruke kuri bonifasi ndumva jeremy telefoni ye igomba kuba itarimo gucamo neza bonifasi hari umuntu wari uvuze ko guhohotera umugabo hari igihe biba nko kumwihimuraho cyangwa se nk'inkurikizi z'ibiba byarabaye amabi umuntu aba yarabayemo yaba mu buto cyangwa se ibyo akorerwa mu rugo akabibana igihe umugore akabibana igihe kirekire noneho yazagera aho ngaho bigasa nk'aho bimurenze agatangira guhohotera umugore nawe ku ruhande rwe ibyo murabivugaho iki bonifasi
rimwe na rimwe rimwe na rimwe birashika umwana w'umukobwa akaba yakuriye mu rugo rurimo amakimbirane menshi rurimo amacati menshi aho ababyeyi usanga nabo bamara ukugwana bamara ugukubitana bamara ugutukana umwana agakura gutyo akazoca abona n'iyo agiye hose azoba agiye nawe kwamara agwana n'umugabo bigaca bituma ageze mu rugo umugabo ntiyitwa umugabo ahubwo yitwa umwansi wiwe yiteguriye ko bagwana yiteguriye guhangana nawe ni ukuvuga umugabo akabaho ameze nk'umuntu yaje mu ntambara ameze nk'umuntu watanguje urugamba mu kugira mariage ari nacyo gituma urwaruka rw'ubu ruriko rurahesha kugira mariage ruvuga ruti ibyo ndiko ndabona muhira ibyo ndiko ndabona mu kibano sinozo bibamwo benshi bagahitamo bati jewe nta mugore nzozana kuko naho mbona muhira ntibimeze neza papa yamara kubitwa papa yamara atukwa bivanye n'aho umwe umwe wese yakuriye ikindi nacyo biranashoboka akaba ari umuntu agira bagenzi babi bakamubwira ko nta mugabo wo kubaha bakamubwira ko umugabo azovuga iki nawe akavuga ngo kuko banganya uburenganzira bitewe n'iki n'uburenganzira amategeko yashyizeho ibyo byose rero bigaca bigaruka bikazana za njyane mu rugo zituma bahora bahanganye mwavuze muti hari igihe aba ariko arihimura ku byamubaye ko ati nawe akavuga ati reka nirengere nta kibazo ariko ntimwigeze muvuga muti hari abagabo babaye inganzwa burundu kuva bazanye abagore babo ugasanga ubwa mbere byari bimeze neza ugasanga ubwa mbere barumvikana ariko uko ibi bintu bya emancipation ni ukuvuga ibi bintu byo guharanira uburenganzira bigenda birafata intambwe bigenda biraha ingufu cyane umukenyezi kuko bamushyize mu mugwi w'abantu b'intege nke muri icyo gihe umuntu umaze kuvuga ko ari umunyantege nke ni ukuvuga ko icyo yonona cyose avuga ko akingiwe n'amategeko nk'umunyantege nke bazama bavuga ngo yabaye bwivune kubera ari umunyantege nke mugabo hagera kujya mu by'intwaro hagera kujya guharanira ibyicaro hagera kujya guharanira ibiki ngo nyabuna turangana bagaca bavuga ngo hakenewe uburinganire turangana mugabo murumva baje kungana kubera bonetse ibyo bagabura by'amaronko mugabo hageze kujya mu makosa baca bavuga ngo umukenyezi ngo ni umunyantege nke ngo tumukingire ari nabyo bituma rimwe na rimwe n'ubutungane bumera nk'ubujuragirika bumera nk'ubujuragirika kuko buca bujya gukoresha ingingo bufatiye ku buvugwa ko ari umunyantege nke bakajya kumukingira no mu gihe ari mu ikosa umuntu rero umaze kujya kumukingira no mu gihe ari mu ikosa aca akora ayandi makosa yitwaje ko akingiwe kubera ari umunyantege nke
Ye, reka noneho ubwo dusubire ku murongo wa telefone twakire didiye ndayizeye turi kumwe
yego turi kumwe ye urahagana he
ni mu burundi ye watwandikiye uvuga ku kiganiro ari cyiza ko cyari gikenewe ufite igitekerezo wifuza gutanga cyangwa ni ikibazo
ni igitekerezo kuko eh, ivyo bi- ico kiganiro nagishimye cyane kugira ngo kiboneke Eh, kuko hariho abantu bamwe bamwe aha nk'aho mperereye ngaha mu burundi muri zone kinama
yego kenshi usanga hari nk'abantu b'abashingantahe b'abagabo usanga bahohoterwa bivanye n'urugo ukuntu ruba rwubatse
ushatse kuvuga iki
nshatse kuvuga yuko hariho abakenyezi bamwe bamwe usanga bahohotera abagabo babo ye uravuze ngo bitewe n'uku- n'uko- n'uburyo urugo usanga rwubatse
ego ni ukuvuga hari igihe usanga umukenyezi asumvye uburyo umushinga ntahe umugabo wiwe ugahita usanga rero bwa buryo amusumvya aciye amusuzugura agiye umushinga nawe wiwe agiye kumubaza ati none mukenyezi wanje ko jewe mbona kumengo hari ikintu kitagenda neza mu rugo twobigenza gute kugira ngo urugo rwacu rwubakwe umugore kubera bwa buryo bwiwe ugaca usanga agiye kumuha abantu b'inkozi z'ibibi bamuhohotera wa mugabo nawe yogira ukuntu n'ingufu ziwe zo kuba ati genda umuntu w'umugabo reka nkoresha ingufu zanjye mpane umugore wanjye kugira ngo ntaduge hejuru ugaca usanga wa mugore agiye kumwitwarira muri sentare kuko aha mu burundi wacu hariho sentare yumviriza abana rugo y'igipolisi
none se uwo mugore aba atamushatse azi umutungo afite cyangwa se ko hari umutungo ashobora kunguka bari kumwe ariko niba yamusanze azi ko n'ubusanzwe asanzwe amurusha umutungo yagombye kubimwubahira
ngo ini iwacu kenshi mu burundi usanga abagabo benshi atari abantu bize atari abantu bahuriye mu mashuri usanga umugabo kenshi aha amatungo umugore kugira ngo arondere bahurize hamwe mugaca usanga umugabo akazi karaheze akazi gaheze agaca yicara wa muna rugo kubera we arose ibintu akora agaca asumvya uburyo umugabo kubera yabandaniza ibikorwa Ye, ubwo u- u- urumva icyakorwa ari iki muri make cyane icyakorwa nuko icyakorwa nuko yuko hoboneka amategeko ahana abana rugo nabo hamwe barenganije abagabo abagore nabo bahanwa bijanye n'amategeko y'urwo rugo uko ruzoba ruba rwubatswe
ye urakoze gutanga ibitekerezo byawe didiye rwose ndagushimiye reka dukomeze twakira n'abandi bakunzi b'ijwi ry'amerika uwo tugiye guha umwanya noneho ni mawazo
murakoze cyane namwe Ye. mawazo nawe turi kumwe mawazo ndumva sinzi ibyo yagiyemo Ah, reka ngaruke ku mutu mawazo uranyumva Eh, urahagana hehe nyarutsa igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo amasaha arimo aragenda
i burundi Eh, nyarutsa igitekerezo cyangwa ikibazo
bo jewe ikibazo nabaza cari gishingiye kuri rinye kuko ku gateka ka nta buntu iyo abantu baravuga ihohoterwa rifatiye ku gitsina usanga hariho amashirahamwe aharanira agateka k'abakenyezi rimwe na rimwe ashaka kumenya niba habuze iki kugira ngo habe amashirahamwe aharanira agateka k'abagabo na cyane cyane abo bagabo bahohoterwa n'abagore babo nashaka kubaza aho ayo mashyirahamwe yoba ariho nimba atariho habuze iki ishyirahamwe ri- rishyirwaho n'umuntu wagize igitekerezo nk'uko bonifasi nduwimana ya- yabitubwiye umutumirwa wacu Ah, iryo shyirahamwe hari i- u- iryo turimo kuganiraho ni irya- iryitwa abagabo mu gahinda sinzi niba wari wakurikiye ikiganiro mawazo telefoni ye yacitse reka dukomeze rero tuganira n'umutumirwa wacu bwana boniface muri makeya abantu baza babagana mubaha bufasha ki kugira ngo mutubwire n'aho umuntu yabasanga aramutse abakeneye ndabona igihe kirimo kigenda murakoze twebwe abantu baza batugana na baba barahuye n'ibyo bibazo turaheza tukabafasha mu buryo butandukanye ni ukuvuga intambwe ya mbere tubaha impanuro mu gihe biba bigishoboka y'uko urwo rugo bafitanye amatati ni ukuvuga umugore n'umugabo biba bigishoboka ko bashobora kuvugana dushobora kubahuza tukabahanura iyo tudashobora kubahuza tukabahanura natwe duca twifashisha inzego za leta harimo abajejwe intwaro harimo abajejwe ikigo kiraba iby'ingo n'imiryango harimo n'ubutungane iyo dusanze ari abakeneye ubufasha bukomeye ni ukuvuga ari abashobora kujya mu butungane twebwe duca duherekeza umugabo tukamusaba hako abandanya agwa mu makosa yo kwihanira cyane ngo bize bigaragare ko ari we munyamakosa yihaniye cyane ngo yomoke cyane yiyahure tumusaba guca yitura ubutungane maze tukamufasha mu kuronsa umushingwamanza amuburanira aho rero muri icyo gihe turamuherekeza gushingisha urubanza tukamuherekeza no kuburana abakomerekejwe cyane abatemaguwe cyane aba bamaze kugira ibibazo byo mu mutwe kubera ihohoterwa abakomerekejwe turabaherekeza kwa muganga tukadodora hirya no hino dusaba ubufasha kugira ngo tubavuze tukikora ku mikoro yacu nk'abanyeshyirahamwe tukabavuza ndetse n'abamaze guhungabana icyo dukora turarondera bamwe bagejwe kumviriza abantu bagize ihahamuka cyangwa bagize ibibazo byo mu mutwe aribo bapsikologe kugira ngo bashobore kubegera babaganirize kugira ngo tubageze ku mwanya w'uko bashobora kuvuga ibyabashikiye aho rero mbere nkaboneraho no gusaba abo baba twumva bose ni ukuri bagere ku ntambwe yo kudushyigikira bagere ku ntambwe yo kudufasha turabe yuko twoshobora gufata mu mugongo abantu dufise bahahamutse kubera ibyo bibazo dushobore no gufasha imanza dufise kugeza ubu turi ko turakurikirana imanza umunani zose izo murumva yuko bisaba yuko tugira uburyo bwo guhemba umwavoka bwo gutunganya neza ibijyanye n'imanza ni ukuri turasaba abantu bose bariko baratwumviriza badushigikire kugira dushike ku ihangiro ryo kurwanira agateka k'ingo n'imiryango tubwire ingo zitekanye rwose ndabigushimiye cyane kuba mwarashyizeho iryo shyirahamwe rikenewe nk'uko abenshi babyumvikanishije ubwo noneho hari telefone se umuntu yababonaho kugira ngo ubasha nko ku kugira ubufasha yabaha cyangwa se n'uwakenera kuza kubareba yego aboshobora kugira ubufasha cyangwa kudukenera ku kindi kintu icyo ari cyo cyose bodutelefona kuri telefone watsapu mirongo indwi n'icyenda ijana na mirongo indwi na gatandatu amajana atandatu na mirongo itanu na gatandatu aho ni ku murongo wa reo cyangwa bagaca ku murongo wa limitere kuri mirongo itandatu n'umunani mirongo ibiri na gatanu mirongo itatu na gatanu ubusa umunani cyangwa bakadusanga ku cyicaro cy'ishyirahamwe muri komine kayanza hafi y'ibitaro bikuru bya kayanza ndagushimiye cyane boniface nduwimana nshimira n'abamfashe ku buhanga bw'ibyuma abaduhamagaye abatanze inama n'ibitekerezo mwese mwese mugire ibihe byiza mwari kumwe na radiyo yanyu ijwi ry'amerika naho ubutaha radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo gushyikiriza